iyi mwumvire radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na rimwe z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani i washington dc muri kumwe na oriane itangishaka tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo mutwumvira kuri metero mirongo ibiri na gatanu canke mirongo itatu na rimwe canke mirongo ine na rimwe ku mugoroba naho mutwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu kaze mwese mu biganiro vyo kuri ino saha twe twemeza rero ko nk'uko madamu ingabire abivuga kuba yarafunguwe ntabwo bivuga ngo yasabye imbabazi kuko nta cyaha yakoze ahubwo yasabye imbabazi zitangwa na perezida wa repubulika nk'uko biteganywa n'amategeko uyu ni metre bernard ntaganda umukuru w'umugambwe ps imberakuri yiyamiriza amajambo perezida paul kagame yashikirije avuga ko mu gihe umunyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi madame victoire ingabire atokwitonda ashobora gusanga yasubiriye mu ibohero iyo nkuru hamwe n'iyerekeye umuyobozi wa hcr catherine wisner ari mu rugendo rwo kugendera impunzi z'abarundi ziri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho ariko araganira nabo ku buzima babayemwo n'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye kaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro aloise amahoro oriane ndamutse n'abaduteze amatwi abantu bashika kuri mirongo ine na bane nibo bapfuye mu mazi inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye mu kiyaga victoria muri tanzania ejo ku munsi wa kane umuhingamo abategetsi ba tanzania bavuze ko biteze ko ibitigiri by'abapfuye bizokwiyongera mu gihe bategekanya kuri uyu wa gatanu mu gitondo kuzindukira gusubira mu mazi kurondera abandi komiseri w'ako karere john mongera yavuze ko abantu mirongo itatu n'indwi barokowe ariko ko bamwe muri bo barembye cyane ariko ntiyavuze abari muri ubwo bwato ko bari bangana iyi mpanuka ibaye mu gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe abandi bantu amajana abiri bamenyekanye ko bapfuye igihe ubwato barimwo bwibira mu mazi hafi y'izinga rya Zanzibar abantu barenga igihumbi baraburwa irengero amakuru ava muri leta ya Tanzania avuga ko no mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu abantu amajana umunani na mirongo icenda na bane bafuye igihe ubwato barimwo bwazama nk'uko nyene mu mazi muri ico gihugu nyene ca Tanzania muri Eritrea imiryango hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu asaba irekurwa rya Berhane Abrehe yahoze ari umushikiranganje w'ubutunzi yafashwe ku munsi wa mbere inyuma y'iminsi mike asohoye igitabo kinegura leta y'ico gihugu Berhane nta na kimwe aragirizwa kandi na leta ntaco irashikiriza cerekeye ihagarikwa ryiwe ico gitabo yanditse kirimwo ivyanegura ubutegetsi agasaba ko haba impinduka muri politike y'igihugu Berhane muri ico gitabo aratunga urutoki umukuru w'igihugu Isaias eh, Afwerki mu kuvuga ko atwara igihugu nk'igihuhusi c'umuyaga kivanze n'imvura ihagarikwa ryiwe ryatumye abatari bake bibaza ko by'ukuri hari ibigiye guhinduka muri Eritrea inyuma y'amasezerano y'amahoro ico gihugu giheruka kumvikana ko na Ethiopia hamwe n'inagurwa ry'imigenderanire ririko riraba hagati y'ibihugu vyo muri ako karere leta ya Trump nayo irashimira igihugu ca Turukiya kubona caragabanije igifungo c'umushakashatsi w'ikigo NASA c'ibigendajuru ariko Amerika iracasaba irekurwa ryiwe Turukiya yaciriye Serkan Gorje igifungo c'imyaka irenga indwi mu kwezi kwa kabiri imwagiriza kuba afitaniye imigenderanire n'umunyedini Fethullah Gulen ari muri Amerika uwo Turukiya cagiriza kuba ari we yashatse gutembagaza ubutegetsi muri bibiri na cumi na gatandatu sentare yo mu gisagara ca adana muri turukiya ku munsi wa gatatu niho yagabanya igifungo ciwe gushika ku myaka itanu yongera imukurako icaha co gukorana n'imigwi y'iterabwoba gorge n'umushakashatsi w'ikigo ca amerika gigenzura ibigendajuru nasa we n'umuryango wiwe bariko bagendera turukiya igihe ci eh, igihe igihugu ciwe c'amavukiro murambabarira mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu igihe haba gushaka gutembagaza ubutegetsi yafatiwe mu kivunga c'abandi bantu benshi baharurwa mu bihumbi bagirijwe kugira uruhara rwo gushaka kwigarurira ubutegetsi ariko we abandanya abihakana Ishirahamwe mpuzamakungu ryiyemeje guhanaranira agateka ka muntu Amnesty International ryagiriza leta ya Nicolas Maduro ivyaha bikomeye ku buzima bwa kiremwa muntu muri kahise ka Venezuela. Raporo yasohowe ejo kuwa kane, Amnesty ivuga ko ibitigiri vy'abantu bishwe muri ico gihugu ca Venezuela co muri Amerika y'ubumanuko birengeye cane ivy'abishwe mu bindi bihugu vyinshi bisanzwe biriko birabamwo intambara. Iyo raporo ivuga ko abantu ibihumbi umunani n'amajana abiri na mirongo icenda na babiri bakorewe ubwicanyi ndengerabutungane hagati y'imyaka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu na bibiri na cumi n'indwi leta ya venezuela ntaco iravuga kuri ivyo vyagiriji vya amnesty international ico gihugu cimbura ibitoro kimaze imyaka itanu mu bibazo vy'ubutunzi urwo ruhagarara rukaba rwatumye abanyevenezuela bagira ibibazo byo kubura ibifungurwa hamwe n'imiti amasinzi y'abantu nayo ahungira mu bihugu bibanyi byo muri amerika y'ubumanuko
urakoze aloyize ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri kongo umuyobozi ashinzwe impunzi z'abarundi muri hcr ku rwego rw'akarere ka afurika y'iburasirazuba madame catherine wisner ari kugendera impunzi z'abarundi zahungiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku munsi wa gatatu yagiranye ibiganiro n'abaserukira impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusenda aho baganiriye ahanini ku bijyanye n'ubuzima babayemwo ni inkuru ya mugenzi wacu vedaste ngabo muri uru ruzinduko umuyobozi uhagarariye hcr ku rwego rwa afurika y'uburasirazuba ari gukorera mu nkambi z'impunzi z'abarundi za rusenda na murongwe atangaza yuko uru rugendo rwiwe rugamije kureba imibereho y'impunzi z'abarundi zibayemo ndetse n'abaturage b'abakongomani bazakiriye ubwo yari mu nkambi yo mu rusenda iri muri teritwari ya fizi kuri uyu wa gatatu yagiranye ibiganiro n'abahagarariye impunzi z'abarundi ndetse n'abayobozi b'abakongomani batuye muri segiteri ya tanganyika aho ibi biganiro byagarutse ku bibazo impunzi z'abarundi zigenda zihura nabyo nibizi faustin aserukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda twahereye ku imvura igiye kugwa twatangiye dusaba mahema kugira batwubakire inzu zacu kuko imvura igiye kugwa ibintu byacu byoza binyagirwa duca turagenda ku bijyanye n'ifungurwa ingene dufungura hano mu nkambi turerekana yuko idorari cumi na zibiri baduhereza ari nke n'ahari nke dusaba ko botwongereza ifungurwa baca bagira ko baduhereza n'itariki tuzoza dupokerera ko zijya fungurwa tuca tugaruka ku kibazo cy'abanyeshure dushimira amashuri yabyifashemo neza mu mwaka uheze amashyirahamwe nka pakisi kirisi na akisheni eyidi ubwabo hariyo twibagiwe nayo nyine ari ingirakamaro ariyo yo woricadi tubasaba yuko bogira inguvu kuzo bakoresheje kuba ku mwaka uheze kugira abana baronke inyigisho nziza madamu Catherine Wisne atangaza yuko basanze impunzi z'abarundi zifite ibibazo bikomeye muri Kongo biterwa n'ikibazo cy'imfashanyo ishyirahamwe rya ASR rifite ku mpunzi z'abarundi kuko mu bitaro izi mpunzi zihabwa imiti idahagije kandi hari abanyeshuri batagana ishuri ndetse n'ibifungurwa bikeya mu miryango ariko basezeranye yuko bagiye gukora ubuvugizi ku baterankunga n'abandi bafatanyabikorwa ba ASR impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zivuga yuko hari icyizere uruzinduko rw'uyu muyobozi wa ASR ku rwego rwa Afurika y'Uburasirazuba rubasigiye mu gukemura bimwe mu bibazo byugarije izi mpunzi z'abarundi twebwe icyo twiyumvira kubera turinze tubona umutegetsi twiyumvira ko bizohava bihinduka nyuma y'uru ruzinduko uyu muyobozi yakorewe mu nkambi yo mu rusenda kuri uyu wa kane aragenderera inkambi yo murongo irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitandatu mu rwego naho rwo kureba ubuzima izi mpunzi z'imurongwe zibayemo vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda ho mu ntara ya kivu y'amajyepfo urakoze vedaste
rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
kuri iyo nkuru tuve muri kongo tuje mu rwanda inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi mu buseruko ntizivuga rumwe n'abakora ubucuruzi bwo mu mabarabara mu gisagara cya kamembe mu mugambi wo guhagarika ubwo bucuruzi inzego zibasaba kuja mu makoperative bagahabwa ibibanza mu isoko rya kamembe ariko bo bakavuga ko umutahe bafise utabaho ubushobozi bwo kwishyura ibyo bibanza ngo bongere baronke amahera yo gucuruza ni inkuru ya mugenzi wacu temistokle mutijima ni mu nama yahuje inzego zishinzwe amakoperative muri rusizi n'abazunguzayi kuri uyu wa kane baraganira kuri gahunda yo guca ubwo bucuruzi leta y'u rwanda itahwemye kugaragaza ko butemewe haraganirwa ku buryo babumbirwa mu makoperative bagashakirwa ibibanza mu isoko rikuru rya kamembe ingingo nabo bashyigikiye ariko ku ruhande rwabo igifite imbogamizi natwe ntabwo twari twishimiye kuzerera kuko ubu ngubu tubarwa mu nzererezi ariko imbogamizi dufite nyirizina gutya mutureba twese nta gishoro dufite nta bushobozi sinibaza ukuntu umuntu azaba afite ibihumbi icumi ngagiye mu gitara hari n'abatayafite natwe dufite ubwenge twari dufite ubushobozi bwo kuba twakora ikibazo dufite nta kintu dufite twatangiza n'uwo mugabane shingiro wo gutangiza nawo ntawe dufite nakubwiye ngo niba turi abantu ijana nibura abantu icumi nibo bafite ikintu bashyiraho ntibazunguzaga wari ufite nk'ibihumbi mirongo itanu baradufashe amafaranga yarashize ni ukuvuga ngo nubwo bagiye kudushyira muri ibyo bitara turagenda tubyicareho mu rwego nyine rwo kwanga ko wanahasiga ubuzima kuko nta muntu ujya uhangana na leta ikindi aba bazunguzayi bo muri kamembe bagaragaza ni uko abenshi muri bo bacuruza imyenda n'inkweto bya caguwa kugeza ubu bisa n'ibyaciwe ku butaka bw'u rwanda bo bakaba babikora ari nko kwiba bityo bagasanga n'ibibanza bazahabwa mu isoko ntacyo babikoze bari kudufatira mu nzira bakadufatira ku mazi bakadufatira mu isoko izo nkweto ziranyuhaye kugira tuzigeze mu isoko dufate icyo gitaro ukuvuga ngo mwebwe n'ubundi bicuruzwa byanyu mufite ntabwo byemewe ntabwo byemewe noneho ni ukuvuga ngo no kuzinjiza hano mu isoko ntabwo bemewe kuzinjiza mu isoko bagufasha barazijyana utari no kuzicuruza ziri mu gihugu zikunze ziri mu kantu barazijyana n'ubundi mudukwiye kurya aho ngaho kuko mwavuze ko viyeti yaraciwe noneho ntaho biragarutse muduhaye ibitara rero ibyo bitara turabishyiraho iki ko viyeti yaciwe nta kintu dufite abo rero bagasaba inzego z'ubutegetsi kubatera inkunga nabo bakayoboka ubundi bucuruzi nibadutera inkunga nibamara kudutera inkunga batwereka aho dukorera umuntu yashyiraho intoryi yashyiraho ibijumba uwo bazafatira mu muhanda nibashaka bazamuvuna amaguru nibashaka bazategeka ibyo ducuruza ariko baduteye inkunga numfata mu muhanda ndi kuzunguza iyo nkweto imwe nsigaranye mbona ntayijyana hano nta kintu wambaye nibura umbwira ati naguha nakweretse aho wicara nguhereza ibihumbi icumi none ndagufashe none kubera icyo urana buse umfashe ubwo wabunangishije icyo ahubwo icyakoraho inzego z'ubutegetsi zihagaze ni uko abo babanza kwishyira hamwe ukabamenya bakanerekwa aho gukorera hemewe ibyo bindi bikazaza nyuma bwana niyo nzima onesiforo ashinzwe amakoperative mu karere ka rusizi turabizi ko ubushobozi dufite ni bukeya ariko intambwe ya mbere hari ukubanza kwishyira hamwe kuko iyo bamaze kwishyira hamwe bituma tunabamenya noneho no gutekereza uburyo bagomba gufashwa muri bwa buryo bwo kuzamura igishoro bafite ariko byose tukabanza kubera ko twamaze nyirizina kubanza kumenya imibare yabo noneho no kumenya n'ibyo bibazo bafite nuko tugiye kwicarana nabo mu buryo tuganira ku kibazo mu buryo bwimbitse noneho tunamenye n'inzira twanyuramo kugira ngo tubafashe babashe gukora neza ndetse babashe no kugeza imbere ikibazo cy'ubuzunguzayi si umwihariko wa kamembe kuko kigaragara mu mijyi hafi ya yose yo mu gihugu irimo n'umurwa mukuru kigali aho inzego z'ubutegetsi zihagaze akaba ari uko ababukora babuvamo kuko uretse no kuba buteje umwanda hari n'abashobora kubwihishamo bakabangamira umutekano w'igihugu icyakora kubuca burundu bisa n'ibyabaye ingorabahizi kuko no muri kigali aho bigaragara ko hamaze gushyirwaho ingamba zikomeye hakigaragara benshi bakwepana n'inzego z'umutekano temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu rwanda tuje mu burundi igihugu kibicishije ku mushikiranganji w'agateka kazina muntu no gufatana mu nda kirashima uko umutekano n'agateka kazina muntu byifashe muri iki gihe umushikiranganji martin n'iby'abandi yabishikirije mu ijambo rijyanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro uhimbazwa buri genekerezo rya mirongo ibiri na rimwe z'ukwezi kw'icyenda buri mwaka inkuru ya mugenzi wacu evariste nziko banyanka mu ijambo rijyanye n'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe amahoro leta y'u burundi yemeza ko umwuka ari mwiza mu gihugu ibicishije ku mushikiranganji ajejwe iby'agateka ka zina muntu no gufatana mu nda yemeza ko mu burundi amahoro ari yose kandi ko n'agateka ka zina muntu kifashe neza umushikiranganji martin n'ivy'abandi ashikiriza ivyemeza ko icuka ari ciza mu gihugu uyu munsi mukuru tukaba tuwuhimbaje mu gihe amahoro atsimbataye mu gihugu cose arico gituma abarundi sinzi bari bahungiye hanze y'igihugu baguma bahunguka ku bwinshi ku gushaka kwabo tuwuhimbaje kandi mu gihe uburundi buriko bwifadikanya n'ibindi bihugu mu kugarukana amahoro ku isi yose aho yahungabanye byongeye uyu munsi mukuru tuwuhimbaje mu gihe urumuri rw'amahoro rwaheruka guca mu ntara zose z'igihugu rushigikiwe n'abenegihugu mu mutekano ntangere amahoro yaratumye igihugu cyacu kironkera indongozi biciye mu guhiganwa hanyuma abenegihugu baritorera abo bizeye amahoro yaratumye abarundi bashyiraho ibwirizwa shingiro bitoreye atagahato amahoro kandi yaratumye abarundi basubira kwiteza imbere ku mitumba mu mibano mbere no mu gihugu cyose uwo mushikiranganji ajejwe iby'agateka ka zina muntu no gufatana mu nda abishikirije mu gihe mu gihugu gihugu havugwa abantu banyuruzwa bakagenda mazi mayongo akarorero gaheruka nako umusirikare w'ipeta rya caporal chef jean claude habiyakare w'imusenyi muri komine tangara y'intara ngozi umuryango wiwe uvuga ko yakuwe n'umuntu kuri telefone ku munsi wa kabiri w'ino ndwi agiye kumuraba ku mugwa mukuru w'intara ngozi uwo muryango uvuga ko n'ubu utarasubira kumukubita ijisho umushikiranganji n'ivy'abandi adahakana ko ivyo vyo kunyuruza abantu biba mu burundi asaba abo bishikira kwitura inzego zibijejwe hanyuma ku bijanye n'ibijanye n'uko umuntu bavuga ko yabuze irengerero ivy'ukuri umuryango uba utamubona kaba ari akababaro ariko uravye mu mategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu arerekana igihe uvuga ko umuntu yabuze irengerero cane cane ko twagiye turanabibona hari nabo bavuga ko wabuze irengerero muwe ukaza umubona aragusesetse ko inyuma y'ukwezi inyuma y'umwaka hari nabo babura irengero ugasanga bavuga ko wabuze irengero ugasanga inyuma y'imyaka aragarutse ico turadusaba ngaho bwa mbere na mbere yuko imiryango yabo igenda ikabimenyesha mu butungane baca bugurura amadosiye ajanye namwe n'ivyo hanyuma agatanga ikindi kiringo ku buryo ntushobora kuvuga ko umuntu yabuze irengerero utabiye inzego z'ubutungane niyo bonyine babati uyu muntu turavye yarabuze irengerero ku bijanye n'umutekano uwo mushikiranganji avuga ko yifashe neza yabajijwe igituma hari aho mu gihugu abajijwe intwaro basaba aho barongoye kurara irondo akarorero kavugwa nako muri komine mabayi y'intara c'ibitoke amakuru ijwi rya amerika rikesha ababa hafi y'urubibe rw'uburundi n'u rwanda avuga ko abahaba ubu birarira kuko bicura ibitero vy'aboba bavuye muri ico gihugu kibanyi martin n'iz'abandi avuga ko ku isi nzima hama hari abahungabanya umutekano w'abandi agasanga kwirarira ari bisanzwe murazi neza muri kino gihe isi ukuntu yubatse hariho ibintu vyinshi abagerageza guhungabanya amahoro n'umutekano nabo nyene barabaho inkozi z'ikibi kandi ivyo rero tujya tubabwire yuko biragoye kugira uzobihagarike kuko ibihugu vyose tuvuye no mu nama ijeneve twasanze tubisangiye yaho abantu usanga ari inkozi z'ikibi zikaza zigatera urugo rw'umuntu bakamwica ibyo nticuvuga ko igihugu kitarimo amahoro icyo inzego z'ubutungane n'inzego zijeje umutekano zirakora eh, hanyuma iyo ari bijanye n'ibyo kubona by'ukuri ko abantu bariko barahungabaniza agateka kabo natwe mu bushikiranganji bwacu tukagira icyo tubikozeko ariko twe duharuye tukagenda ku rugero rw'ibisabwa kugira amavuko igihugu kiri mu mahoro n'umutekano byose twebwe turabikwiza muri kino gihugu cy'iwacu uburundi buzifatanya n'amakungu kuri uyu wa gatanu mu ihimbazwa ry'uwo munsi wahariwe amahoro ibirori bikazobera muri zone musaga ya komine muha mu gisagara ca bujumbura nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe agateka ka zina muntu no gufatana mu nda bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika murakoze evariste tugeruke kandi mu rwanda ejo bundi ku munsi perezida paul kagame yakiriye indahiro z'abagize inama nshingamateka yagabishije umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi madame victoire ingabire ko natitonda ashobora kwisanga yasubiriye mu munyororo mu itangazo ryasohotse ejo ku munsi wa kane umuyobozi w'umugambwe ps imberakuri igice kitemewe n'amategeko Maître Bernard Ntaganda yiyamirije amajambo avuga ko yatangajwe na FPR yavuganye na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi Maître Bernard Ntaganda iryo tangazo ryamagana amagambo muvuga ko yibasira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Madame Victoire Ingabire Umuhoza muravuga ko ayo magambo yavuzwe n'abayobozi ba FPR inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda abayavuze muvuga ni bande wenda si ngombwa cyane bitewe n'amagambo n'abayavuze gusa n'uko ayo magambo yavuzwe kandi ni amagambo akomeye ntabwo byaba ari uguterana amagambo mu mbabarire metere ntaganda ariko umuntu yakwibaza ari bande bayavuze kuko ntabwo mubavuga mu itangazo muravuga ko ari abayobozi ba fpr inkotanyi nabikoze mbishaka ko sinigeze mbavuga kuko ndashaka kubatsinda ndumva atacyo kibazo gikomeye igikomeye ni amagambo yavuzwe kandi twagerageje kwerekana ko atari amagambo meza kuko ni amagambo adatuma abanyarwanda bashobora kugira umunezero n'amahoro arambye ayo magambo muvuga mwatubwira amwe muri yo yatumye musohora itangazo urakoze ni amagambo aho havuga ngo madamu victoire ingabire niba atemera ko yatse imbabazi ashobora gusubira muri gereza cyangwa agasubizwa hanze ni ukuvuga ngo agasubizwa ishyanga bigasa nka bya bindi byo koherwa mu mahanga twe muri pesi imberakuri dusanga ari amagambo akomeye cyane birababaje twe dufashe umwanya wo kumva ko biteye ikibazo u rwanda n'abanyarwanda kuki mwahise muri kuyamagana rero muri make kuyamagana ni uko ari amagambo adaha abanyarwanda ituze mu mutima agatuma abanyarwanda bashyira hamwe kugira ngo bubake u rwanda ndagira ngo nibutse ishyaka fpr inkotanyi ko kutavuga rumwe na fpr inkotanyi bitagomba gufatwa nk'aho umuntu ari umwana madamu victoire ingabire yafunguwe nk'umunyapolitiki ntabwo yafunguwe nk'umuhinzi cyangwa se umuturage ugomba gutaha akajya guhinga amateke bivuga ngo ni umunyapolitiki ugomba kugira icyo avuga ku bibazo bireba u rwanda cyane cyane ku bibazo mu bireba biriya bijyanye n'uburyo yafunguwe twe twemeza rero ko nk'uko madamu ingabire abivuga kuba yarafunguwe ntabwo bivuga ngo yasabye imbabazi kuko nta cyaha yakoze ahubwo yasabye imbabazi zitangwa na perezida wa repubulika nk'uko biteganywa n'amategeko akabazo ka nyuma rero metero ntaganda mwamaganye ayo magambo mu izina ry'ishyaka ps imberakuri mwashinze ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda ariko kandi igice cyanyu mu ishyaka muvuga nticyemewe n'amategeko y'u rwanda none namwe mwaba muri muri abo baburirwa ko bashobora kongera kwisanga muri gereza
murashimishije cyane ahubwo ngira ngo ni ubutumwa ngira ngo nk'abanyarwanda ariko cyane cyane abanyamakuru hari ikintu mugomba gusobanukirwa mugomba kugwa mu mutego ibintu fpr ivuga cyangwa se ibintu byo gusisiranya bya fpr ntabwo igice kiriya bavuga ngo kiyobowe na mukabunani ari igice cyemewe n'amategeko bisobanutse kiriya ni igice cyemewe na fpr ntabwo rero igice cyemewe na fpr bivuga ko ari igice cyemewe n'amategeko igice cyemewe n'amategeko ni igice kiyobora ishyaka pesi imberakuri nk'uko amategeko agenga abanyapolitiki n'imitwe ya politiki ayo mategeko arasobanutse byumvikane rero kuba fpr yaratwibye ishyaka ikariha mukabunani ibyo ntibivuga ko mukabunani ari wemewe n'amategeko ahubwo mukabunani ni igice cyemewe na fpr ntabwo cyemewe n'amategeko
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza imwe mu majambo abashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu rugendo yagize mu karere ko muri amerika mu mpanuko umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa amerika jim mattis yavuze ko ububabare bw'abanyavenezuela bubandanya bwatewe n'abategetsi b'ico gihugu avuga ko bitatewe n'impanuka mattis avuga ko venezuela yicaye ku matungo akomeye cyane y'ibitoro ngo ivyo mu bisanzwe vyotegerejwe kugirira akamaro gakomeye abanyagihugu leta zunze ubumwe za amerika ziriyamiriza ivyo intwaro ya perezida nicolas maduro yakoze mu gihugu cigeze kuba giteye imbere mu butunzi umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa amerika jim mattis avuga ko bari kumwe n'abanyagihugu bo muri venezuela mu bubabare barimwo bwatewe n'intwaro ikandamiza abanyagihugu yatumye bahunga igihugu cabo perezida nicolas maduro yagabishije ibihugu bibanyi vya venezuela vyabuze ibitagenda neza muri ico gihugu jim mattis avuga ko perezida maduro yotegerezwa kumenya ko badatorera inyishu ibibazo vyabo muri ubwo buryo mu karere ko muri amerika avuga ko ibihugu vyo muri ako karere bigendera kuri demokarasi bizoja hamwe mu kwiyamiriza imvugo nk'iyo igabisha ibihugu bibanyi simon bolivar umutegetsi yahabuje ibihugu vya venezuela bolivia na colombia vyari mu mizana y'intwaro ya gikoroni y'igihugu ca espanye yigeze kuvuga ko leta nziza ari yubahiriza umutekano w'abanyagihugu yamara umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa amerika jim mattis avuga ko ari perezida maduro n'akagwi k'abantu bamwegereye barenze ku iragi rya simon bolivar umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika jim mattis aragabisha ko demokarasi intwara ifatiye ku mategeko n'ubwigenge hamwe n'uburenganzira bw'abanyagihugu atawoshobora kubifata minenegwe ngo ni ikintu gikomeye cyane kuvyibuka mu gihe umuntu yitegereje ivyo perezida maduro yakoze mu gusambura inzego za demokarasi mu gihugu ciwe matis avuga ko mu bihugu birangwa na demokarasi igisirikare cyisunga ingendo ya demokarasi mu kumvira ubutegetsi bw'igisivili avuga ko ivyo vyibonekeza mu bihugu vya argentine shiri na colombia ngo yamara si ko ibintu biri muri cuba venezuela canke nicaragua aho igisirikare kimenyereye gukandamiza abanyagihugu no kugumiza ku butegetsi intwaro zimwe zimwe jim matis avuga ko amerika mu gikorwa co kurwanya intwaro nk'izo irondera gukomeza ugukorana n'ibihugu bicyuditse vyiyemeje gutsimbataza demokarasi n'intwaro zigendera ku mategeko mu karere ko mu burengero bw'isi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru yo kuri no saha turashimiye abaduteze amatwi abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibi biganiro tubashikirije kuri mikoro i washington dc mwari kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza imana ibahezagira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.